Tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa jimaata galgal sa'aatii lamaa hodha akka sa'aatii sadiitti meetira baandii 22-25 fi 31 irratti Waashintan DC irra sanii dabarsuu jira. Jarkeen galchumaaf waliin san nagaa jecha nagaa sanfuun bitootessi kudhanii lama barkum lamaaf digdama keessi jira. Raadiyoon viiyoo afaan Oromootiin naayil sa'aatiif meetira baandii irraa caqasuuf jirtanii aniinis soraa haala keetii nu dhiyaadha jenna.
Manni marii bakka bu'ootaa kan Itoophiyaa muudama dhiyaate raggaas seera mataa oduu har'aati. Oduu addunyaaf ana jaallannee gammadaatee artam jirtu.
Vaayirasiin koronaa addunyaa manatti marsee makaraarsuu jira waan hedduun rakkisuu jira. Ameerikaan guyyaa soddomaaf akka geejjibni xuyyaara Awurooppaa ittiin dhufna jajatti. Xaaliyaanaatti namni waltiin yaa'u waltiin daantu lafa hidhattee kee jirti siilleen. Inistituutiin fayyaa Itoophiyaa akka namni jabeesse waan kanirraa of eegu yoo walti dhiyaatellee yoo namni gobbatellee mirgaa bitaallee of qorqoratu tan irratti yaada kenne waan adda isaan isanitti himne keessaa tokko jalanneetu aduunutti.
Manni marii bakka bu'ootaa kan Itiyoophiyaa walgahii ramaddii har'a gaggeesse muummicha ministeera Abiyyi Ahmediin kan dhiyaatan muudama ministeerota afuriif kan koomishinara tokko raggaasee jira. Kan duraan ministeera galiiwwanii turan adda Adaaneech Abeebee haadha alangaa muummittii federaalaa ministeera de'eetaan ministeera eegumsa fayyaa akka turan Dr. Liyaa Taaddasa ministeera eegumsa fayyaa obbo Laaqa Ayyaaleew ministeera galiiwwanii aadde Faalsan Abdullaahii ministeera dubartootaa daa'immanii fi dargaggoota. ta'uun muudamaniiru muudama kana kan morman miseensonni mana maree sagalee isaanii kan dhageessan yoo ta'u muudamichi hiwaatiin yookaan uummata tigraay moggaatti kan qabe ture jedhanii deemsa bulchiisa federaalaas kadiigedha kan jedhan jiru qajeelfama kana hin hordofnee fi rakkoo biyyattii hubannoo keessa kan hin galchine jedhanii mormii kan dhageessan jiru muudamaaf aangoo irraa kaasuun immoo baatii ja'a ja'aan itti fufeeraas kanneen jedhan jiru muudamni kun uummata tigraayiif waatiin kan moggaatti qabe miti jechuudhaan kanneen falman keessaa tokko sababiinsaas dooktar liyaa taaddasan dhalattuu bulchiisa naannoo tigraay jedhaniiru dhaabbatoonni. hooggana sirrii ta'e argatanii hojiif itti gaafatama bu'aa haala argamsiisuu danda'uun jajjabeessuu irratti waan fuulleeffanneef ija kanaan ilaalle muudama kana raggaasisuuf simachuu qabnaa kanneen jedhanis jiru dhumarratti caalmaa sagaleen muudamni kun raggaasifamee jira koomishina naamusaa fi farra kachachalaa federaalaa fi koomishinaraa akka ta'aniif kan dhiyaatan obbo Tsaggaa Arraagee caalmaa sagaleen muudamaniiru ministeera. miseensota boordii dhaabbata pireesii Itiyoophiyaa caalmaa sagaleen mirkanaa'uun kan ibsame yoo ta'u muudama diyaaqon daani'el kibrat irratti falmii jabaan gaggeeffame booda miseensota argaman dhibba lamaaf sagaltamii saddeet keessaa sagalee deeggarsaa dhibbaaf afurtamii saddeet mormii dhibba tokkoof digdamii ja'aa fi sagalee calliinsaa digdamii afuriin muuddamii sun raggaasifamu mallas kaachoo ammaa finfinneerraa gabaaseera. mootummoonni guutummaa addunyaarra jiran weerara dhukkuba vaayirasii koronaa ittisuuf jecha uggura malaa labsaa jiru kanneen kunis dhukkubichi biyya isaanii akka hin seenne ittisuuf akkasumas lafatti seenee jirutti to'achuun akka danda'amuuf ibsameera pireezidaantii yuunaayitid isteetsi doonaald tiraamp roobii kaleessaa galgala televiziyoonaan akka ibsanitti imaltoonni lammii alaa kanneen dhiheenya kana biyyoota awurooppaa digdamii ja'a keessa turanii ameerikaa akka hin seenne guraniiru kanarratti oduu booda gabaasa qabna. sababaa vaayirasii koronaa fi diinagdee irratti dhiibbaa geessisaa jiru irraa kan ka'e gatiin daldala gabaa addunyaa kamisaarraa caalaatti kufaatee agarsiiseera gabaan jaapaanarra dhibba keessa harka afuriif qabxii afur gadi kan bu'e yoo ta'u gabaan hoong koong harka sadiif qabxii torba akkasumas gabaan shaangaay kan chaayinaa harka tokkoof qabxii shaniin kufaatee agarsiiseera gabaawwan awurooppaa kufaatii. hamaan kan isaan argate yoo ta'u biriteen faransaayif jarmaniin harka ja'an kufaatee agarsiisan jedhameera gabaan ameerikaa kamisa har'aa innaa banamu kufaatii guddaa kan agarsiise yoo ta'u kaleessa harka shaniin gadi bu'ee jedhameera oduun keenya kanuma.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Akkuma ammaa oduu keessallee sanitti himne pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp sodaa vaayirasii koronaatiif jedhaniitiin akka guyyaa soddomaa fi xiyyoorri Awurooppaa Ameerikaatti hin dhufne edaa televezyiinii irratti baay'eetiin labse. Kana maleellee waan hedduu irratti ajaja kenne Piitsi Wudskwaaraatti nu erge nugusoonitti.
pireezidaanti Tiraamp ejjennoo kana fudhachuuf kan dirqaman dhibeen koronaa vaayirasii maqaa COVID-19 jedhuun beekamu kun Ameerikaa keessatti lubbuu namoota 32 galaafate kuma tokko kan ta'an immoo akka qabate ergii ifa ta'een booda. Ibsaa eeda galgalaa sanaanis Doonaald Tiraamp akkas jedhan.
We will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days.
Guyyoota soddoman dhufanii fi imala hundumaa Awurooppaatii gara Ameerikaatti taasifamu jimaata dhufurraa eegalee akka dhaabbatu murteessineerra ture kan jedhan. Qoqqobbiin imalaa kun Ingiliiziin in ilaallatu jedhan pirezidantichi. Kana malees ibsa isaanii kaleessaa kanarratti pirezidaant Tiraamp hojiiwwan daldalaa sababaa dhibee kanaan miidhaan irra ga'e yookiin hubamuu danda'u jedhamee yaadame deeggaruuf akka oolutti dhaaba misoomaa daldala xixiqqaa yookiin smool biizines administreeshin jedhamu akka liqa bal'inaan naggaadotaaf dhiyeessutti ajaja kennaniiru. Sana dhugoomsuudhaafis koongiresiin Ameerikaa dhaabbata kanaaf jechuunis dhaabbata smool biizines administreeshin jedhamuu fi bajeta dabalataa doolaarii biiliyoonii 50 akka dhiyeessu gaafatan sana jechuun daldaltoota xixiqqaa biyya keessaatii fi liqii dhaaba kanarraa akka garaa akka laatamu dandeessisaa jechaadha. Gama biraatiin immoo buufataaleen maanguddoota kunuunsan namoota yookiin maatiiwwan barbaachisoo hin ta'in bakka kana daawwatan lakkoofsaan akka xiqqaatan gorsaniiru.
Finally, I am calling on Congress to provide Americans with immediate payroll tax relief.
Dhumarratti immoo koongiresiin Ameerikaa lammiiwwan Ameerikaatii fi dilaala xiqqeessuu ariitiin akka murteessuun gaafadha. Kana haalaan irratti hojjetu jedheen abdadhaa ture kan jedhan. Akkasiis ta'ee garuu buufati gabaa Ameerikaa Wall Street jedhamu dhibee haala egereensaa hin beekamne kanaan raafamaa jira. Fakkeenyaaf guyyaadhuma kaleessaa Daawo Joons maqaa jedhuun kan beekamu kaampaaniileen olaanaa biyyattii maallaqa tiriiliyoonaan itti sochoosan haala hin eegamneen sigigateera akka lakkoofsa isaaniitti parsantii yookiin dhibbantaa ja'aa gadi bu'eera. Kun maallaqa dheeraadha. Kun osoo kanaan jiru WHO yookiin dhaabbati fayyaa addunyaa COVID-19 maqaa jedhuun dhibeen beekamu kun. weerara gulantaa addunyaa ta'uusaa labsee jira. Hojii gaggeessaan dhaabbatichaa Dr. Teedros Adhanom haala isaa yaaddoon ibsan.
We are deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction.
Haala babal'ina dhibee vaayirasichaa fi hammeenya isaatiin baay'ee yaaddoofneerra. Tarkaanfiin hanqachuunis akkasuma. sana waan ta'eef xiinxala gad fageenyaa gooneen COVID-19 dhibee weerara sadarkaa addunyaa ta'uusaa ifa goonaa ture kan jedhan Dr. Tedros. Masaraan White House gama isaatiin haala uummata Ameerikaa waliigalaa fi deeggarsi addaa yookiin hirphii godhamu irratti hooggansa Ripaabilikaanotaa waliin haasaa akka jiruu fi sunis doolaarii biiliyoona hedduutti tilmaamamu ta'uu danda'a jedha. Dimokiraatonni gama isaaniin karoora gargaarsaa akkamii akka yaadan ifa godhu jedhames ni eegama.
Raadiyoo vii'oo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan koronaa vaayirasiin koronaa kun addunyaa kumree fullee jenne manatti marseetiin makaraarsuu jira. Mootummaan xaaliyaanaa vaayirasii koronaatiif jedhe namni akka wal keessi hin daandine namni biyya laata akka ittiin dhufneef ka dhufelleen akka hin baane ajaje. warri dira gugurdaa xaliyaanaa milaanofaa keessa dubbifne namni akka adda taaddaluu taammalee faatilleen qa'um jirra nam karaa irratti arganii iyyuu yeroo dhibba lama caala dabanii jetteetiin reefu bilbilaan xaliyaanaa dubbise.
Sochii namaa baay'inaanii dhukkubichi baay'ee babal'ate. Kanaaf namni hundumtuu akka mana isaa keessa taa'u lafi jiruus yoo ta'e yemma fudhattaa inni mucaa qabu karaa mucaa dhibba keessaa soddoma sinii kaffalla mana taa'aa jedhu. Inni haaragalfii qabu immoo haaragalfii fudhatee mana taa'a. Yoo suppermaarkaatii dhatte abbaa manaa yoo nama lama taate nama tokko dhaqqabanii namni lama dhaquu hin danda'u. Yoo bakkeetti si arganii qitaatiitu jira. Yeroo dhibba lamaa fi ja'a qaxxaamtaa jechuudha. Yoo bakkeetti si argan. Kanaaf hundumtuu mana jira manaan baatu baay'ee haala kanaan jirraa nun amma.
Biyya fila- biyya alaa deemuu danda'a filaataan xiyyoori ifaan maaliif?
No, no, hin danda'amu. Ma waan tokko yoo iddoon hundumtuu cufeera amma bakka.
Oh.
Iddoon hundumtuu bahuu hin danda'amu. Addaruma xaaliyaanii keessatti yoo iddoo iddoo deemuu hin dandeessu. Yoo hojii hurattaa ta'e waraqata sii kennamaa jira. Waraqata sana kan jiruu jedhu yoo jiraate hin dabartaa. Yoo waraqata jiruu sana harka keetti hin qabdu ta'e dhimma kee haala deemta yoo ta'e eh, sii qaxxaa'u akka tiraafikii akka makiinaa warra tiraafikii qaban sanatti ni qabanitu itti.
Jiruu makiinaallee karaarra hin deemu.
No, no. No, no, hin jiru.
Nama gamittu dhukkub kanaan.
Kaleessa baay'inaanii kaleessa duwwaa nama dhibba tokkoo fi sagaltamii ja'atu du'e eh, walumaa gala torban sadan kana gidduutti gara nama dhibba saddeetiif ho'itu du'e.
Eh, Koronaan kun dhibbi koronaa kun vaayirasiin koronaa kun nama kuma hedduu irratti arganii akka gabaasa tamnaan jetteetti akka dhaadhagaa'uu jirutti nam dhibbi saddeetii caalaa du'ee jedhanii kalee qofaayyuu gar nam dhibbi tokko olitti tan dhukkub kanaa lubbuu dhabee xiyyoori alaatti hin ba'uu geejjibee alaatti hin ba'uu namillee karaarra hin yaa'uu jedhanii maal arguu jirta maan maan jechuu jiran maan arguu jirta ajaa'iba maan jedha.
Haala ammaa kana keessatti haala sodaachisaadha waan hundumtu. Eh, Nama wajjin waliin dubbistu fagoo irratti ol argita. Eh, Nama meetirii tokko fagaattee argita. Isumayyuu amma dhorkameera namni tokko gadi hin ba'u mana isaa keessaati.
Manumaayyuu gadi hin baane.
No, bakka ta'e bakka warra beekamaa ta'e irraa kan hafe eh, bakki jiru hundumaa cufamee jira.
Warra beekama jechuun Jechuun warra akka poolisii faa warra akka tiraafikii faa warra eh, doktoora faa kanarraa kan hafe eh, amma supparmaarkaatii faa tu banamaadha farmaasiin farmaachiyaan banamaadha. Eh, Nogoosii waan hundumtu waan wayyaa faa maal faa supparmaarkaatii hundumtu cufameera bakka.
nyaata dhugaatii eessa Humnaan.
bitattan yoo akkamii dhaqan yoo yoo nyaata dhugaatii bitachuu fedhan yoo wanni No, alaan mana kiimni mana kiimii yoo dhukkubfattee eh, ufaan kun si qabee maal si qabee eh, doktora mataa keetii qabda dawwaltee ittiin taa yoo qufaa qabaatte ach- achuma taasise manuma kee keessa teesseetu lakkoofsi sii kenname jira lakkoofsa sanaan dawwaltaa warri lakkoofsa sana yoo dhukkuba kee honnite dhufanii warri si fuudhan jiru mana kee kanarraa kana fi ati imerjensii deemuu hin dandeessu mana kee keessaa bahuu hin dandeessu mana kee keessa teessee lakkoofsi sii kenname jira lakkoofsa sanaan dawwaltaa isaantu dhufee si iyyaafatee lafatee jirtu fu- si fuudha jechuudha.
yoo nyaata Kanaaf- dhugaatii bitachuu feeta'u.
Eh, Nyaataaf dhugaatii namni hundumtuu bitataa jira yeroo ammaa suppermaarkaattiin banamaadha garuu namni hundumtuu eh, salfii baay'ee qaba bitachuudhaaf. Eh, Mootummaan garuu eh, rakkinaan qabu hin cufamu suppermaarkaattiin hin cufamu eh, faarmaasiyaan jechuun faarmaasiin hin cufamu jedha. Warri ma- faabrikooti gurguddaan jechuun warri waa meeshuu danda'an eh, sammuu- afa- afaanitti cuqqaala san sana kaasanii hojjechuu hin danda'u jedha. Garuu eh, oddoo hundumaa amma warri baarii hojjetanii reestooraantiin eh, wanti hundumtu cufameera suuqii hundumtu cufameera.
manneen barnootaa kolleejiin Cufameera inni isaan turaniiru erga cufame iyyuu ammaa ni mucaa waggaa sadiin qabaa cufamee har'a torban sadii erga mana teesse cufameera inni. tureera erga cufame kan ijoollee.
yoo akkasii namni nyaata dhugaatii bitachuu malee waan nyaataa bitatta yoo ta'e yoo lafa jiruu dhatta yoo ta'e lafa jiruu yoo dhatta ta'e waraqaa sii kennamatu jira ati jiruu saate akkasiitiif saate akkasiitti jiruu hojjetta kan jedhu isaa alatti akka fedhetti deemta taataan ala tiraaf- akka tiraafikii akka makiinaan tiraafikii qabutti si qabeetu eh, si qaxxaa'a jechuudha.
hojii dhaquun hin danda'an Ee hojii dhaquun danda'a garuu har'a cufameera iddoo hundumaayyuu hin jiru har'a jiruun.
milaanoo keessa Injiru har'a Milaanoo keessatti cufaadha. Namni tokko nagartu bakkeetti eh, lafa paarkoo lafa ijoollee taphachiisan yoo jiraate lafi nama baay'eetu hin ta'in nama lama sadii afuffaa shanfaatu jira. eh, Isaaniin hin dhorkamani. Namni bahuu hin danda'a. Namni baay'ee lafa baay'ee hin jirre. Garuu iddoo hundumaa walitti sabasabamanii taa'u namni mana namaa dhaquun nama ati mana keetti fidachuun ati mana namaa dhaquun hin danda'amu fakkaata. Kaleessa nama dhibba tokkoo fi sagaltamii ja'atu du'e jechuudha kaleessa duwwaa.
jedhe kun ganni isaanii nam guddamoo Egaa jee dhugaa isaan raganni isaanii guddaa warra dhukkuba keessaatiin namni dhukkuba qabaatan jechuun warra akka eh, dhukkuba gurguddaa qaban waggaa saddeettamaa jaatamaa torbaatamaa doktora fa'aa baay'eetu du'e biyya kana amma doktora.
warri ijoolleelleen Eh, umri eh, Ijoo amma kun akka har'a ta'aa jiranitti immoo eh, mucaa ganna digdamii afuriyyuu kan qabamee jiraa jedhu. Kanaaf nama guddaa miti eh, ijoollees hin qaba. Kanaaf mana taa'uun gaariidha kan jedhamtu murteeffame. Hundumtuu mana mana isaa taa'aa jiraachaa namni jiruu malee ala ba'uun biyya alaatii sanitti hin dhufanii biyya alaatii sanitti hin dhufanii biyyi teessanii namatti hiyyaatanii cufa manni cufti cufa eh, cufaadha. Cufaadha hundumtuu cufaadha. Hundumtuus cufateera xaaliyaanota akka nutti hin dhufne jedhanii eh, warri beekan cufamee warri kaan immoo "Ayi, cufuma amma jarman cufuunee eh, furmaatan qabu jech- jettee jedhanii hin cufamnee jedhu garuu warri biyya kanaa immoo nuyi qophaa keenya minii namni hundumtuu nu duukaa jira jabaadha keessaan baana mana keessaan bayina nama walirraa fagaadha eh, yeroo qufaatanii namarra biratti hin qufayina akka keessaan dhiqadhaa isa dibatan sana dibadhaa jedhu maafi akkasitti jirra gawwaan dhufu hin beekamu gawwaaqee guddaadha.
Guddaa guddaa. Gamkaanin immoo wanni harki dibatan waan akka alkoolii faa waan funnaanitti hidhatan faa gatiin isaa akka malee ol ka'uu jirti fulaayiddii dhabuu jiranii jedhanii durii agamiin gurguran amma agamiin gurguran.
Eh, maduraan illee waan birri shanii faa waan birri afurii faa gara dhibba tokkoo faa galee ture garuu mootummaan isaanii faa akka adabu ni taa turanii amma hin argattu dha baay'inaan isa.
Waan harkaa waan harki dibatan immoo ka funnaanitti hidhatan funnaanitti.
Eh, isatti illee, eh, inni, eh, akka alkoolii faa kana eh, hin argatta iddoo iddootii amma supermarkaatii hunduma isaatii hin argatta garuu eh, duraan ture yeroo haala sodaachisaa sana namni sodaateetu hundumtuu inni taane keessa keessa immoo ga- gabaatti ol kaafame malee haalli gaariidha.
Maal nam gorsu warri fakkeenyaaf akkan tolfadhaa naaf harki dhiqadhaa maal isan gorsan warri hakimii yookaan doktorootii warri ogeeyyii fayyaa maal isan gorsiti.
Televezyiiniin ilaaluun sa'aatii iddoomee fuulisuma gorsuu erga keessan dhiqadhaa akka keessan erga dhiqattanii booda isa dibadhaa jedhu eh, Wa- nama biratti hin qufayina attifatu yeroo attifatu sooftii mataa keetii qabattu soofticha darbii eh, nama bira hin taa'ina nama irraa fagaadhu eh, meetirii tokko fagaadhu taa'ee jedhu.
Adde Taaddaluu Taammane Milaanoon Xaliyaana dubbisuu jira. Milaanoon isiin jirtutu magaalaa Xaliyaana gugurdoo keessa lammeessoo. Eh, Waaqanna meegaa lama waan akimiin isan gorsi tolcha tancaal waaqanna meegaa waaqisan eeginna nagaa hedduu.
Tole tole tole jedhatooma.
Nagaa keessayyee. Raadiyoo Viiyoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii daqiiqaa kudhanii jaha yaane waan hafe dabarra. Amma jii dabarte keessa muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahimedii fi pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Ramfoosa lammii Itoophiyaa Afrikaa Kibbaa jiraniif eeyyam jireenyaa kennuuf irratti walii galan akka warri achi jiru jedhetti wanni jedhan sun ammallee hin guutamne galmoo daawwititti namachi dudubbisee tana nuu erge.
ji'a majjii darbe muummeen ministeera itiyoophiyaa abiyyi ahmed biyya afrikaa kibbaa yoo daawwatan waadaan lammiilee itiyoophiyaa biyyas jiraataniif seename homtuu hin raawwanne ittuu iyyuu rakkoo keessa seennee jirraa jedhu lammiileen itiyoophiyaa biyyas jiran dhalattoonni oromoo yaada isaanii vof himan amajjii jalqaba akka biyyattii daawwatanii turan muummeen ministeera abiyyi ahmed rakkoo waraqaa eeyyama jireenyaa qabdanuuf isiniif gaafadhee deebii gaarii mootummaan biyyattii naa kenneeraa jechaan yoos himanus ammaa garuu baqattootaaf furmaanni taa'e hin jiru jedhan. hundumaan lammii oromoo afrikaa kibbaa ganna saddeet jiraateedha innis abbaa daa'ima tokko ta'uu dubbatee yeroos muummeen ministeera abiyyi dhufanii fi baqattootaaf furmaata barbaaduuf miti jechuun morme.
Namni as jiru warra waraqaa dippiloomaatiidhaan as jiraatu paaspoortiin jiraatu irraa kan hafe hunduu waraqaa baqataatiin jiraatu. Warra waraqaa baqataatiin jiraatu rakkoo waraqaa baqataa eh, mootummaan biyya keessa dhufee gaafachuu hin danda'u akkuma seera raabsu. Eh, Beektaa jechuun eh, waan nu gaafatan qabu dhugaa haasa'uudhaaf garuu namni beektaa namni hamuu isaa fi galee haasa'aa waan ta'eef mootummaan siyaasa mataa isaa hojjetataa jira. Tokkoffaa biyya eh, yeroo deemu baqattoonni warra duraan biyya baqatan illee isa kana ni simatuu mootummaan kun gaariidha ofiin jechisiisuuf deema. Kan inni gaafate warri taate miidiyaan biyya kanaan hin gabaase tokko viizaa dippiloomaatotaa akkam ta'uu qaba isa jedhudha. Sanatti aansee diyaaspooraa Itoophiyaa as jiraatu jedhee gaafate. Diyaaspooraa miti nuti baqataadha.
dabalataan yoo dubbatu hundumaan amma waajjira mootummaa dhimma keessoo afrikaa kibbaa inumaattuu erga muummeen ministeera abiyyi dhufanii as eeyyama duraan yeroo dheeraaf nuuf kennaa ture nurraa gabaabsaa jira kanaaf rakkoo keessa jirra jedhe.
Eh, Baay'een isaa ammallee waraqaa hin qabu. Eh, Kaanii baatii lamaa erga abiyyi dhufeetii itti deddeebi'ee itti deddeebi'ee dadhabee kaan immoo maallaqa guddaa si gaafatan beektaa akka Itoophiyaatti maallaqa gara kuma soddomaatti dhiyaatu jechuudha gara kuma kudhanii kuma kudha lamaatti gaafatan. Ma- Kun mana amantummaa beektaa seera miti akka seeraatti garuu to- tola siqiluu qabani. San booda maal jedhe inni yoo isin galuu baattanii jedhe immigireeshiniin sun yoo isin galuu baattan warra seera hin qabne isin gooneet san booda yoo isin kanaa illee didanii biyya kana keessa sochoosaatan mana hidhaatti isin guurraa jedha. Amma waan inni gochaa jirru beektaa wanta haala biyya keessa jiru waan qabatamaa kana wanta addunyaan beeku kana fuuneetiin kompaayil gooneetiin lakki ammallee nuyi rakkoo qabnaa kan irra jira waan ta'eef deebi'uu hin dandeenyu isa jedhu sana goona jedhameetiin haala akkasirra jirra amma.
Bayyaan Alii Ahmed baqataan kaanis wanti gaafas walga'ii irratti kakkuunuuf galameef wanta amma lafarra jiru waan wal argu mitii jedha.
Gaafa abiyyiin as dhufa sanii achiin ture waraqaa tarreessinee kanarratti haasofnee dhufnee raayit na waammaan tana haasawa kanatti turee ganama kana haasawaa sanirraa baanee dhufnee hin jee waraqaan teessan toltee jirti shakkii tokkollee hin qabuun hin jee guusan achitti jechuudha. Amma ammoo gaafuma inni dhufee deebi'e sanirraa eegalee waraqaa duraan waggaa afur afurin nu hannan kaansil nurraa godhaa jiran kaansil godhaniiti waggaa takka deebisan waggaa takkitti sanuu ka duraanii asaayilaam jabeeta ka duraanii ka ammaan tanaa kun ammoo akka waan paaspoortii godhanii jechuun nurraa jijjiiranii waggaa takka deebisan.
Lammiileen Itoophiyaa Afrikaa kibbaa jiraatan biyya fi himan namni hedduun biyyaa bayachi jiraatu keessumaa lammiileen Itoophiyaa waraqaa kooluu galtummaa gaafatanii argatan hin jiraatu malee ka paaspoortii hin jiraatu namoota baay'ee muraasadha jedhu Mohaammed Keereddiin lammiin Itoophiyaa Johannesburg jiraatuu fi abbaan ijoollee afuriis silaa utuu galmeen harkaa qabnu kun nuuf fooyya'ee hojii hojjenneellee of jijjiiruuf bu'aa gaarii qaba ture. Garuu imbaasiin Itoophiyaa dhimma kana hordofuuf malee haga yoonaa homaa deebii kana jedhamu nuuf hin laannesii jechuun dubbata. Muummeen ministeera Abiyyi Ahmadii fi pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Ramaphoosaan yoo waliin mari'atan biyyoonni lameen gama fayyaa dhimma tuurizimii fi viizaa dippiloomaatotaa irratti waliigalanii turan yeroo kana wanni dubbatamee ture Abiyyi Ahmed muummeen ministeera Itoophiyaa pirezidaantii Ramaphoosaan lammiileen Itoophiyaa Afrikaa Kibbaa jiraatan eeyyama jireenyaa fi galmee bal'oo akka argatan gaafachuun dubbatamus haalli raawwii isaa garuu ifaan kaka'amee ture hin turre. yoosis waajjirri dhimma keessoo afrikaa kibbaa ministeera nageenyaa itoophiyaa fi ministeera ajaa alaa waliin dhimmi kun hojiitti hiikamaa jedhameeti ture qaama raawwii waadaa kan hordofu keessaa tokko imbaasii itoophiyaa piriitooriyaa jirudha piriitooriyaatti gaggeessaa miisiyoonii itoophiyaa ambaasaadar shifarraaw taklee dhimma kanarratti gaaffii hedduu VOA'n isaan gaafate deebisuurraa of qusatanii jiran garuu dhaamsa barreeffamaan nuuf deebisaniin dhimmi kun dhimma hordoffii dheeraa qabu waan ta'eef mootummaan itoophiyaa waajjirootii mootummaa afrikaa kibbaa waliin kan irratti hojjetu ta'a deebii jedhu qofaa nuuf kennanii jiran gabaasa sagalee ameerikaaf galma daawwiti naayiroobi.
raadiyoolee vii'oo'ee sagantaa afaan oromoo caqasuu jirtanii qophii fayyaa dabarra. vaayirasiin koronaa koree fuullee jenne addunyaa wareersuu jira nama hedduu tanaan rakkachuu jira nama walkeessiin daanduu walitti yaa'u nama namu falachuu jira ogeeyyooti fayyaa harki dhiqadhaa yoo qufaatanii faxxifattanii kophaatti baha namatti faturraa fagaadhaa agimeetirii tokko walanqadhaafaa jedhan tan irratti muktaar jamaalillee ogeessa fayyaa tokko dubbise oduu tan finfinnee nu erge.
vaayirasiin noobel koronaa koovid kudha sagal jedhameetiin moggaafame akkuma salphaatti chaayinaa bulchiinsa hubee magaalaa wuhaan keessatti eegalee. dhawaataan osoo deemu har'atti addunyaa waliin ga'uuf biyyoota dhibba tokkoo fi kudha afur dhaqqabeetiniin jira ogeessonni baay'een akka jedhanitti adeemsi vaayirasii dhibee koronaa kun dhawaataan biyyoota hedduu bira gahuunsaa hin oolu haaluma kanaan dhaabbanni fayyaa idila addunyaa who vaayirasii koronaatiin weerara idila addunyaa jedheetiniin moggaasee jira weerara idila addunyaa vaayirasii koronaatiin hawaasa gaaga'aatiniin jiru kana akkamiin ofirraa ittisuun danda'ama dursaniitiniin eeggachuu noo maal fa'aadha dhimma kanaan walqabatee inistiitii fayyaa hawaasaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa seera fayyaa addunyaa Dr. Fayyisaa Raggaasaa wajjin turtii taasifnee jirra. Dr. Fayyisaan maloota daddarba vaayirasii dhibee koronaa ofirraa dursaniitiin ittisuu danda'amu ibsuudhaan eegalu.
Dhukkubni kun egaa kanneen daddarbu walitti bu'u wal tuttuquun jiru kun kontaakti kan jedhamu kun egaa sadarkaa guddaadhaan addaan bahee kan jirudha. Nama dhukkubni kun irra jiru harka isaatiin haa ta'u yookaan immoo waan dhukkubni kun ittiin taasifamu meeshaa biraallee adda addaallee haa ta'u dhukkuba kana qaba yoo ta'e cufaa balbalaallee ta'uu danda'a harkaan meeshaa qabannee balbala bannu ta'uu danda'a waan adda addaas ta'uu danda'a bifa kanaan daddarbuu danda'a nama nama nama dhukkubsataadhaa nama kan biraatti tuqaa daddarbuu danda'a inni lammaffaa immoo namni vaayirasii kun qabu yemmuu qufaa'u yemmuu attinfachuu danda'u naannoo sana kan jiru namatti keessumaatti raadiyeesii meetira tokkoodhaatti namatti dabarsuu danda'a waan ta'eef isaan kun egaa karaan itti darbuu danda'u warra kan addaan baan warra guddaa waan ta'eef egaa namoonni bifa kanaan of eeggachuu qabu harka isaanii qulqulleeffachuudhaan barbaachisaa kan ta'e sadarkaa tokkoffaatti yeroo ammaa kana kan dubbatamu qulqullina harkaa eeggachuun barbaachisaadha bishaaniif saamunaan harka dhiqachuun. akkasumas immoo alkoolii fayyadamuun barbaachisaadha jechaadha kanaaf harka ofiitiin illee nama biraa yoo tuqanii yeroo sana miiccachuun barbaachisaadha dabalees immoo afaan ofii funyaan ofii ija ofii inni qabuun egaa yeroo ammaa kana kanarraa ibsachuun baay'ee barbaachisaadha. Beektee harka ofii kanaan funyaan ofii afaan ofii fuula ofii qabuun baay'ee rakkisaadha bifa kanaan egaa shaakallee kana booda namoonni hundumtuu hawaasni hundumtuu kana shaakaluun baay'ee barbaachisaadha. Lafa namoonni baay'atanii argamanitti dhukkubni kun salphaadhaan darbuu danda'a. Baasii keessatti ta'uu danda'a. Bakka amantaatti ta'uu danda'a. Egaa bifuma kanaan of eeggannoo guddaa gochuun baay'ee barbaachisaadha.
Aadaan nagaa wal fuudhuu, aadaan wal simachuu biyya keenyaa, wal hammachuu, wal dhungachuu, baay'ee walitti siquu wantoonni akkanaa hedduminaan mul'ata. hawaasni isa kana akkamiin xiqqeessuu danda'a? Maalitti immoo jijjiiruu danda'a barmaatii kana?
Egaa inni kun akka hawaasummaatti aadaa akkasii kana yeroodhaaf isa kana dhibee kanaaf jennee xiqqeessuu qabnaa jechaadha. Yommuu dhibeen kun sadarkaa addunyaatti dhaabbatu gara gara normaalii aadaa keenyaatti deebuun baay'isee barbaachisaadha. Amma kana garuu harka wal fuudhuurraa wal ammachuurraa walitti siquurraatii hawaasni keenya baay'isee of eeguu qabaa jechaadha. akka saayinsii bifa kanaan nagaa wal gaafachuu qabnaa kan jedhamu kan barreeffamee lafa taa'u hin jiru yoo ta'e iyyuu harka wal fuudhuu hambisuun baay'ee barbaachisaadha. Kana bifa addaatiin jijjiiruun barbaachisaa harka ol fuudhanii harka ofii kana raasuun hin jiraata. Gadi jedhanii wal dubbisuun hin jiraata. Bifuma namatti tolee mirkanaa'een kana iddoo bakka buusuun baay'ee barbaachisaadha jechaas harka wal fuudhuu kana.
Nyaataa dhugaatiidhaan wal qabatee nyaanni dhimma kana hammeessuu danda'u yookaan immoo nyaanni dhibee kanarraa nama baraaruu ittisuu danda'u maali wanni gorfamuudhaa danda'u jiruuf jireenya hawaasaa keessatti.
Namoonni dhukkuba adda addaa qabanii fi namoonni umuriin isaanii sokkee dandamannaan dhukkuba adda addaa akkuma beekamu naachuraalee inni kun egaa akkuma dhukkuba kan biraatti saaxila baasu namoonni umuriin isaanii guddaa ta'anii namoota dhukkuba kan biraadhaan dhukkuba onnee kan ta'uu danda'a kanaan qabamanii dhukkuba kanaaf baay'ee saaxiloo akka ta'e saayinsiin yeroo ammaallee kan fudhatame bira ga'ameedha. inni kun bifa kanaan eeguun odeessuun hin danda'ama jechaadha. Nyaata sirriitti nyaachuun dhukkuba kan biraadhaaf illee qaama keenyaaf illee dhukkuba ofirraatii ittisuudhaaf akkuma gargaaru kanallee gargaara jedhanii akka yaaduun hin danda'ama jechaadha. Qaama ofii eeguun nyaata gaarii nyaachuun waan adda addaarraa of eeguun akkuma dhukkuba kan biraa gargaaru kanaaf illee hin gargaara. Garuu nyaanni kun akka qorichaa ta'e hin fayyadama kan jedhamu kana saayinsiidhaan kan mirkanaa'e hin jiru. Inni guddaan amma kana hawaasatti hin barbaannu bifa masla dubbatame kanaanii of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha.
Bishaan oowwisanii loomiidhaan dhuguun haala dhibee kana vaayirasii kana ittisuu yookaan ammoo xiqqeessuu danda'u irratti qorataniiru waan jedhamutu ka'a akkasumatti ammoo qullubbii adiidhaan wal qabatee waan dubbatamutu jira wantoonni kunniin dhugummaan isaa hangam tokko.
Kana kan jedhamu kun saayinsiidhaan addaan ba'eetu qoratamuudha qaba miti inni kun. Yeroon isaas immoo dhukkubni kun yommuu inni itti amma mul'ata sadarkaa addunyaatti ganaa naannoo ji'a lamaatti akkasiiti. Kanaaf inni qorannaan kun saayinsaan bifa addaadhaan namoota irratti yaaliin godhamee bineensota kan biraa namoota siidhan irratti yaaliin godhameetu qorichi kun akkas kan jedhamu kun ganaa amma akkuma beekamu qoricha hin qabu talaala hin qabu jedhameetu beekama. Garuu ammatti loomiis jettu kun qullubbees jettu kun egaa qorichoonni waanuma akkasirraati hojjetama naachuraalii warra jiran kanarraati hojjetama namaaf illee egaa hin fayyadu waan ta'eef kana fudhachuun inni kun rakkoo guddaa hin qabu ittiin fayyadamuu hin danda'ama garuu saayinsiidhaan yeroo ammaa kan mirkanaa'e miti jechuudhaaf.
Walumaa gala hegereen koronaa maal fakkaata keessattiyyuu yaala isaa talaalli isaatiin wal qabate sochiin addunyaan taasisaa jiru abdii qaba.
Talaallee fi qorichi amma kana qorannoo irra jirama kan jedhamu kun sirrimmatti yeroo ammaa hin dubbatama. Soorsii warra akka WHO kana fakkaatu hundumaarraati odeeffannoon akkasiin jiraata waan ta'eef egaa qorichiif talaalli gara fuulduraatti qorannootti gaggeeffamaa jira waan ta'eef inni kun akkaataa kanatti abdachuun baay'ee barbaachisaadha yeroo ammaa hin jiru yoo ta'e iyyuu jedhamu kun kanadha yeroo ammaa garuu egaa sochii kana jedhameetu saayinsaan daambee lafa taa'e hin jiru.
Dooktar Fayyisaa Raggaasaa itti gaafatamaa seera fayyaa idila addunyaa kan Inistiitiyuutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa dhimma kanaan wal qabatee yaada bal'aa nuu kennitan baay'ee isin galateef.
Raadiyoo Viiyoo'ee sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii taa'eedha. Tanuma sirbalii birraa kan hir'isanii kenne hoo qophiiteen taphuuriitiin walti dachaana sirbaan duubatti sagantaa afaan amaaraatti taana ansoraa haala keetii tanumaan fixanna.
Afaanuma keenyaan katabnee dubbifna. Afaanuma keenyaan katabnee dubbifna. Abaa jennee kaana kanumaan jalqabna. Afaanuma keenyaan katabnee dubbifna. Barsiisa barna hubeedhaan jalqabna walaalli habaduu. katabna dubbifna walaalli dukkanaa ijaa qalbii doomsa barnoota filannaa isa jiru ibsa. Abbaa jennee kaana kanumaan jalqabna. Afaanuma keenyaan.